green is green. Can't you see? The land is green. That one, I eh, go carry us. Take welcome everybody this morning to the program Family Things on Informing Number One Online Radio Station this morning. My name is Adio Moakao, and I greet everybody when they listen to us today. I greet you well, well because um, yes, it's not day easy to sleep, wake up, so god really dey do am and i love na dey carry us reach this moment and e come finally even make this country nigeria come be country wey e be say e really uh, get a lot of greenish things the vegetation dey very very blessed and so that blessing suppose dey turn into a lot of things for our hand and na uh, that matter go carry us touch the things wey we wan touch this morning I'm not there alone. Uh, Queen of the Airways there with me. And Madam, you go greet our people before we enter the cocoa this morning. My people, I greet you now plenty, plenty, and I welcome now to our program, Farming Things on it for me International Online Radio. My name is Sandra Ikeho. Yes, anytime we will come like this, my belly they get uh, jollification. Take up, say, we don't come again, can't talk about how we go make sure say hungry no go disturb us for this our country every community family household go dey satisfied the secret wey we no know the things wey we suppose to know the things wey we suppose to do how we suppose to take do am so that food matter no go be problem for us as a family as a community as a country na for this program na we for dey talk am My name is Sandra Kikwa. Thank you, madam. Um, my people, we welcome everybody again to this program, Family Things, on Informing Number One Online Radio Station. And what we want to look at today is agriculture as a means of empowerment. Uh, we don't discover, say, so many politicians they always do empowerment program. Some people some time ago buy oh yes and that that oes stands for edo youth empowerment scheme or oredo youth empowerment scheme for one local government as i waka reach that period then e get one where that one day. uh, edo state okay by the house of rep member then when they now is still the house of member i think for the last uh, primaries when they do now the man they go for on one of the factions when they the place they they go for senate right now Then they got one time when the state government, one state government run one transport scheme. Uh, when they see call Edo Youth Empowerment Scheme. Yes. Uh, yes, that is E Y E S. Then it got one time when some other states, Lagos and some other states, for Nigeria run some programs that period. And all of this not to target to remove, according to the government, then will tell you not to remove uh, a lot of people from poverty. But when you go check what in they take, they remove the people from the poverty scheme or poverty rate. They say you carry a vehicle, for instance, a transport system when you carry for about uh, one million naira, for instance you have to do a refund because they say now um, then now the now banks finance the project that time and don't forget say banks no they put money for where they no go see gain uh-huh. <laughs> so you come discover say by the time this thing really happen many of us were now asking how much be this motor how much be this motor the last one when lagos state government run actually run am and when they did the calculation of how much was the return the it was too expensive how many how much you dey submit daily put together how much you suppose na higher eh, purchase like that yes e go come be higher purchase and not longer ah, eh, be and and ah. empowerment scheme e no be help again good so but uh, today we want to look at how you fit actually use agriculture to take do an empowerment for the people in the constituency, the people in your area, and how you go fit the impact when you go get on the entire society. I remember the govern- Governor Okowa of Delta State run one program some time ago, and uh, he run that program by starting uh, fish farming for some people. He can't do release, I think, about 200,000 naira cash then you buy feed, stock the fish, and it can give you some feed in addition to the 200,000 so that you go use that one take start your farm. Oh, a beautiful approach. Beautiful approach to start it. But one thing I needed to understand, I mean, I needed to let that there was a little mistake involved in that project when we be yes sometimes when we bring consultants in into a project many of us no dey quick understand say the training the physical training program when you dey run ought to be a little bit a long a, a long term planning project and not just i train you two weeks hand over fish to you when all of their stomach turn upside down begin raise stomach up wetin you go the guy will not even know what to do or on the contrary when they start to dey beat each other for inside the pond they come dey uh, uh, bleed what were you supposed to apply? And you find out that you are gradually, instead of growing an organic feed and whatever, you could discover, say, you they constantly they make these uh, fish either they die or they constantly they fight to feed each other. And because of this, I want uh, uh, beg the indigenous Nigerians to listen uh, attentively because actually agriculture can be used as an empowerment but methods where we go fit take do an agricultural empowerment Now we wan look at this morning uh, madam ikekwa i know there are so many things for you when you get as your personal experience on training and at the same time how to actually let the people have access to things when go fit grow um, these things and what do we go fit do to make sure who get access to or how we go fit make food actually dey available oh yes 2023 as from august 23 million nigerians will not have access to food 23 million nigerians will not eat 23 million nigerians will all be in the grave 23 million nigerians will be staying in the sky because there will be no more food on earth that one back to center oh okay so uh, we want to look at <laughs> what we go feed do to empower the people to make sure all these all these uh, imf world bank projection no go actually work for nigeria so my brother you do well you know say i dey always talk am say anytime we come like this na time when e be say we dey fit look for solution. Yeah. when we talk about food matter hunger we discover say na so so negative news na dey dey always dey carry come for us come next next year never come o but dey tell us say come next year hunger go dey this one go dey food go scarce you never sit down ask yourself where the food dey waka dey go where e dey run dey go who wan come collect am wetin wan happen as in we no go see soil again no no na na na na eh, eh, the matter we still dey talk oh. we wan tell we wan tell us say na we no go get soil again because even the good book talk am say as long as say seed time dey harvest must come so if we say we no go see land again all of us go dey waka for air even for air sef you go fit plant wetin dem dey call dat kind farming thank you so as long as say life dey as long as say life dey people dey breathe because the breath oxygen and eh, carbon dioxide na wetin dey also dey make plant dey grow as long as say life dey people dey breathe plant must dey people must plant meaning we fit plant and we fit have we must fit plant we must fit harvest so the matter now be say all this kind news wey dey bring come for us say if next year come eh, land go waka seed go fly hunger go dey this one go happen wetin wan cause am the only thing wey suppose to tell us now be say next year make people try do this people try do that people try do this to make sure say we improve on our agriculture we improve on our harvest if dem notice say okay harvest dey reduce more people dey to eat food people many pass food wey dey then na how we go take improve on our agriculture na be wetin we suppose to na government suppose to dey tell us because ministry dey wey dey in charge of agric their wetin be their work na to sit down for office dey roll chair up and down dey speak english wey dem no even know where farm land and acres where e measure reach wey dem no even know how many seed dem suppose to take plant for even maize people like that dey for office dey speak grammar no dem go suppose to dey do work see engineer no dey wear suit waka na boot and jeans he take dey go site go know how work dey go on <laughs> na so e be so even for agriculture you say you be farmer we suppose to see you with overall for inside farm see you dey waka dey look for dey dey do checky checky from one community to the other dey try to find out wetin be the cause of low harvest for this community say this community na we register am say na plantain and yam dem dey carry come out for this community but recently wetin come cause the reduction of harvest when the thing no come dey come as before na so people wey dey the office suppose to dey do no be inside office dem go waka come out dem get vehicles that year dem dey see that motor wey dem dey call land rover mm -hmm. Mm -hmm. e get the kind land rover that yeah, time dem take dey go inside farm inside farm, yeah. so you na go carry am go waka interior find out wetin the farmers for those community dey suffer wetin be their challenge wetin come make am wey be say things no come dey come out the way e first dey dey come out una wey study am for school wey know the book wey know the book aspect una don do practical una don experiment una go come fit tell dem say na true una don too use this land this land na so so so thing una don do this na the way una suppose to take do am this na how una suppose to take do am this method make una change am do this method like this probably that farmer inherit that farm from him papa he no know everything wey dem talk he no know everything wey papa know you go come tell am say see the way you take do am una talk about climate change if climate change i no go tell dem say see how una suppose to take do the farm even if climate change the thing go still grow now na work be all this one no be say una go dey tell us say food go scarce seed go fly hunger go dey e mean say una no know una work so the only work wey una do na to tell the people say hunger go finish them no be even solution una dey bring come the way wey be say we go fit take move forward na for these people to do their work encourage the farmers since na office be their own encourage the farmers to go out go encourage the farmers una talk about empowerment empowerment like you talk no be say two weeks training then carry fish give them wey dem go put for water carry belle up after two weeks that no be empowerment <laughs> my brother you wan know wetin dem dey call empowerment empowerment suppose to involve you to true say you know wetin you dey do you you you no be say no you mean wetin you dey do no be say no you mean wetin you dey do you mean wetin you wan do you go carry people go each community for wetin dem specialize call dem together send experts like i talk dem don read am for school dem read am for book dem practicalize am dem don know everything wey be the problem of that seed challenges wey suppose get and how to overcome Then gather the people, teach them, give them some training for like one to two months in short wetin wetin we want give them training for six months to one year you know why i use that six months to one year wetin you plant some dey take six months to come out while some go take one year to come out so give dem training of six months to one year use a farm land as the school Good. use a farm land as the school all of dem go participate from the beginning to time of harvest so all the challenges wey dey come up for that seed during planting uh, everything they go dey go there if na every two two days they dey visit the farm the weeding and everything una go show them how to whether the pest control everything una go show them how to organically take care of these things step by step until e reach harvest then check the harvest and compared to the ones wey dey don dey get since wey dey dey complain dey go see say this na e dey this one dey different things come out well because the things wey dem no fair know dem don know am then after you don train dem like that the next thing na to empower dem dem go dispatch to their different place because the community no fit just get one uh, uh, uh, ebo no fit just dey one place dey do the farm then una go empower them they need money to take farm they need equipment then for that community they go form wetin dem dey call um, group of farm um, what do they call am cooperative. cooperative then for that cooperative una go donate equipment like tractors bulldozers wetin dem fit take use wey go make things easy for dem and make dem go big una go donate am give dem dem go use am these people go use who use finish dem go know how dem go take dey manage the things because you no fit just do your own land for throughout the week one dey reach you instead na hours another person go take over like that so they go dey write am you go all you just need to do na to collect and pay some main ten ance fee so that dem fit take dey service those equipment then you carry go you do wetin you wan do una go equip them, give them equipment wey dem fit take do open the land up make sure say things dey easy for them. na one of the challenges because hand no fit do everything then another thing one i go do set up irrigation if na areas when e be say e dey very dry e dey far from river and all that set up irrigation for them all these na part of equipment um, empowerment wey una dey do for them una wan help them una go help them finish dem put irrigation system for that area if land no dey those wey ready to do the work dem no get land una go provide land for them na e be empowerment and then una go monitor dem give dem supervisor monitoring supervisor wey dey come inspect their work for over a period of a year two years before una go let dem go una don establish dem by the time harvest begin dey come for that place e go be like say na magic una go do am for different different community not for one type of seed for different types of farming depending on what they specialize for that locality e fit be fish farming e fit be uh, goat rearing different different type of farming depending on what the people specialize on na so una go take carry out the training also equip them and also train them Oh, Madam Ikekwa, I, I it can be like say I don't start school this morning from you, and um, I, I wish the federal government and the federal ministry of uh, agriculture and rural development could just take you as one of their <laughs> um, uh, permanent secretary now, uh, so that you could do physical training programs for them, and we could now know how you go fit um, help change the personal, I mean their personal orientation other than sitting in the office and they will come they use and um, they just they chop money yeah my people you see they listen to the program family things on a phone number one online radio station this morning and what will they discuss now agriculture as a means of empowerment to the indigenous people of nigeria uh, with a look at political approach to empowerment and it has never been sincere it never really take care of the indigenous people of Nigeria, and therefore we they see how can we actually provide, uh, I mean, defy this food insecurity, uh, defy this food insecurity, and at the same time being able to help make food very surplus. Not to approach the issue with utmost sincerity, and as Madam Ikekwa they talk just now, so many things come up. You see, you can't do a mentorship of two weeks hairdressing thirteen days this one two weeks you come to make am um, the rear fowl and then you go come give them twenty pieces of fowl and you expect that twenty pieces to turn a poultry hmm. oh come on you were only looking for avenue to say you had a contact with women as governor's wife you no go sit down this morning They tell me say you do uh, an empowerment program buy grinding engine and give the person ten thousand naira to take by fuel you don't ask yourself, what is the cost of fuel today? You don't ask yourself how much it is today to take do the grinder when they inside, waiting take they file lamp to make sure say you get another teeth. You don't ask yourself how much be servicing and what is the cost of engine oil. So if you are to do all that and then pay mechanic for whatever, how much was the ten thousand you initially gave out? What you think say the woman takes that? with you they call a permit program? You see, the moment a man is using the capital to feed in the house, there is nothing called capital. Now, feeding money you give him. Now, how do I make sure somebody properly de empowered? Madam Kiko, don't tell you, six to one year, you can make sure say this person get what you call a better approach to this very feed when they go into. and then a supervisor attached to make sure so so people are monitored. You see, a case uh, recently, one case come up when uh, somebody come to talk say, uh, how come say the people when register for a particular thing when they say they wan use am take take the uh, take the make sure say the people will not have uh, they go can't give them assistance people are rushing to collect monetary assistance but not everybody actually they are available to use the monetary assistance to turn it to a venture and because of this when they look for the shops all over go kogi go different places they no see shops now the usual format everybody go put in submit details register names But at the end of the whole thing, when you actually look for those people, you will not see. Because deception have always been going on, they go think say na the same usual way. So they're not going. even sometimes eh, some of them will never give you their actual details. But there is something I want us to do, make we take change the narrative. If I tell you, say for this community, we want to train 100 people, as I collate the list, I'm not taking 90 more years to come back here to come and look for those people. As I collate the list of the 90 or the 100, and I already mark out, say, okay, this 100 people, we are having 50 million naira for them. When we do a practical training that have lasted for f- this much, we set up with the 50 million naira. If it is 5 million for the for for let's assume say for 10 people, we set up with 5 million naira. Now articles won't say we don't train them on how business management. and they come open shop with stock is store have something to feed but this one whatever that comes from here on your sales must go into service we monitor you give us a record of what you sell on daily basis let's see a total of how much you make for today what was used for contribution and what you kept for you to return back to the market after three months your business is standing after six months your business is already footed to make sure say you feed burn another business and then before you know it you are good to go so make we no dey do uh, we dey shadow play empowerment and then we call it empowerment because it call a constituency project let us be very sincere the girl wey you do empowerment on carry am go uh, how do call that center all those places when when they for train uh, they will say what do they call a place where they for the trainer dresser tailor hmm. a a good tailor a fashion designer cannot learn his work for two months whatever center mm. what do they call them if you carry uh, uh, uh, somebody go that center say go learn work three months three months even hairdressing to you to do a proper hairdresser You know why? Yes, there are people that have a very sharp brain. The question you needed to ask was that waiting be background. Some na slow, learn, slow learner. Some na slow learner. At the end of the whole thing, you can't carry <clears throat> your hairdressing business. Can't they carry give one person uh, this one that one. You can't say the better time you you set the person up, you can't carry machine or carry uh, dryer. Many of them they sell them now because they don't know what they learn. How do you think the man, the woman will be able to continue with that project? so from the very beginning you plan the program to always fail so that they continue to depend on you you buy motor for people say make dem come dey do empowerment say na empowerment take the vehicle and then you are now making them to return money that worth two times of the vehicle you gave them how is it an empowerment mm. and na na na na na constituency project you call that thing but we dey look at now wetin we go fit do to take do a proper empowerment program and then using agriculture as an empowerment with how which approach does it require madam ekekwa spell out one fun one funny thing when he say turn the farm to your school so that once you learn from the beginning of the planting to the harvest period one year is done the person don fit start im own if e dey come here he has a practical place where e dey go do practical you go go plant am and you dey visit am you take turn to visit this person if my own your own better pass my own i will wake up to go and make sure say i no go my extra days are concentrated there knowing too well that by tomorrow apart from say they go only help to establish me i am going to be the one benefiting it if i make sales na me get the thing i am going to have a very serious approach to it my people wetin we dey look at here na how we go fit make sure we have surplus food to defy imf and world bank project on nigeria knowing too well say our country nigeria land no go suddenly fly comot for here so what are the things we need to prevent insecurity when e dey cause people not be having ever make dem no fit get access to their land stop it work on it so that my constituency project can work for me and come see as a senator you dey happy say people dey do constituency project and you go come sit down say you no fit empower anybody yet you go come you come build a town hall for me when my community does not even need a town hall my community needs something different from town hall you no ask us you call am constituency project some go even do drainage eight years the road dey there dem no asphalt am you are using constituency project money to constantly enrich yourself some don collect sixteen i mean one point six billion even if na hundred hundred million naira the constituency project money be you are collecting it as house of rep member over and over and over and because you do one twenty thing bring street lights somebody will be shouting constituency project money he has been using it very very well judiciously i want to ask you a question this morning oh. if you if i promise you constituency project money and the way you dey see am so say out of your constituency project money na one one naira now the for inside dey release to you will you on your own agree with anybody say i do constituency project for your place or for your life let us be sincere indigenous people of nigeria some people do constituency project in the northern part of the country they bought irrigation equipment pumping machines planter they give to farmers that already had lands and they were not distributing and you remember that woman when we discussed one time say he buy pumping machine for irrigation and all of those stuff come dey distribute them according to their farms He carry the vehicles come dey meet those people for farm okay see wetin okay take take take now for places like that it was not a political empowerment wetin he do He check those that already had farms wetin dey dey suffer exactly let me be there as my constituency project approach because a survey a proper survey was done how you go just tell politician i uh, i need people i need people then they go come gather people for you on from the on the ground of politi political party and then come and tell you say you are we are running a constituency project then you come tell people see my people time don come for us to change the approach of wetin we dey do because in most cases sometimes you will not know that you are a part of those wey make the stealing actually continue because you make up the names that created the data to continue to steal you don't have you don't get hand put for that thing when make people constantly they use these data the thief so how you go fit make sure you not dey i not tell you say don't apply yo, oh. but the thing you apply for now to just carry put for pocket waka comot abi na national cake the big elephant to cut from or you actually want to empower people to make sure tomorrow when you walk on the street you say yes i think the empowerment we did on this man is what has turned his life around the one we did on this woman is what is making people call this woman big madam the one we did on this girl is why everybody is respecting her today what will be your take on on on, on empowerment now we want to look at using agriculture for empowerment to me, maybe the best empowerment for anybody. Most especially people with a passion for it. If I was a senator or I'd be House of Assembly member or House of Rep, and I want to do empowerment, my empowerment will not be on the usual empowerment of doing or me my my my constituency project empowerment not gonna be on uh, the usual grindstone and grinding machine. No, I don't need it now what can we do to make when these people come market the market will have a reflection of what we do for somewhere okay i was given a hundred million naira what will it cost me to do a training from my personal salary first we calculate them you do work toward it and then gather from every community that man or woman boy or girl that had a passion for agriculture and what will they do is not for just this time my time in the office now four years and then the women went guest stores already we gather them as well you're already doing something right and you want to do What thing you get passion for we gather you train you on business management because we are going to be visiting you to know what we release for this store how it turn around we call it i call it grant but that grant must be somebody must have a record for the grant madam no dey buy all asoebi wey you see for street o oh. things wey go fit make this grant vanish so by the time we come again you give us an account we now know okay this was what your business worth when you started it when we came to add so so amount to it the business was now like this now give us a record by the time we finish taking care of your record we discover both your service and whatever has multiplied by 10 i think you have been successful with that so even if we tell you we will come back the next three months and we are not coming again until after one year that point of let me be cautious e go there it's not the angle of say you go do an empowerment you come get this garden grinding machine hey you cut rope come begin share grinding machine talk you even share motorcycle give people they just dey get accident for street. In fact, somebody give us a very sad story as we are back on this journey on investigations recently. Madam Ikekwa, I go narrate am and a constituency project by a senator in a particular place, state. They say the man load full truck of uh, with bicycle. bicycle. i mean um, uh, motorcycle then he come load food. tr another food truck of wrapper hmm. She they carry the wrapper come give one woman the woman rejected them say me they carry go the man come vex carry and go another place the people in the community come dey for him. you are a bad woman because your brother bring this he is he no the woman say my people know they naked they no they no need wrapper nonsense so a vet carry the bike and the rapper go another place share the bike every day people were having accident every day people were dying the women when they tie the rapper, once you get belle pregnancy go vanish so it got to the point they were now finding out what is responsible what is responsible until they can't tie the thing join constituency projects. when somebody do now they say they can't come back people when the community head come call the woman begin apologize to am tell am say abeg o no vex as we take ridicule you we take insult you we take do this we no know say na wetin you see be this when you take now wetin make me dey tell us this thing i no go name the place and i will not even tell you it's not a fictitious story but na within the country the question here is number one those things were sacrifice. it was not actually an empowerment to the indigenous people when he give that into. You can imagine, say, people were now having terrible type of miscarriages. Mm. The last thing was that it can't get to that point where those who were carrying the bikes, almost all of them don't die finish. <laughs> people went never die, they can't drop the motorcycle, they're not going to drive again. In win election yes or as a senator but when he reach the empowerment program they can't turn sacrifice for in hand the question i want to ask you now if na hoe and cutlass dem buy for you you for no cut all your legs finish o oh. and number two if dem do a training for you you now bought the hoe and cutlass for yourself you for no get problem o oh. the crops wey you grow that period dem for no poison you o oh. but because people dey want am sharp sharp all of them that were involved in okada were almost gone and so today I want to tell you uh, to the new set of people when they go to the National Assembly, the senators, and whatever, if you will learn to do a practical empowerment program, if you don't know, contact people who fit advise you. But if in case you want to, take some people as consultants, may they help you analyze and then count the cost and then embark on it. It's not a day program, run it as a constant season program. the outcome of it will make your name reign longer than the man that wanted it sharp sharp well madam ikeko i know that you get some things to say talk right let's let's look at it from the angle where uh, uh, how you go feel advise the indigenous people of nigeria on this their sharp sharp approach project. you do my brother like you talk you be um, whether senator or whatever you be and you wan do empowerment for your community wetin you want make dem remember you for if actually the people mes send you message to go represent them and you get their matter for mind and the money wey be say dem provide for that community constituency project you come come house say i wan empower my people with this money this na wetin dem need this na wetin dem need do am genuinely do am with your whole mind do am so that people go ever remember you for that thing wey you do if na only that one project na you just do for the period wey you take stay do am and do am reach grand let am dey established forever say na the time wey this man take dey na this project na this project take come up if not be that project i for no dey where i dey because by the time you actually do this project genuinely that community go dey elevated many people go comot for poverty for that community many of them go dey empowered and remember say when many of them dey empowered e go be less stress for the leader of the community and for everybody for that community things go dey easy when e be say so many hands go dey as in so many people go dey empowered enough to even do something for that community less eyes go dey on you to say bring something for us because everybody now get wetin dem dey do they actually no lack anything you go see say progress go dey that community and so many people for that community your name go dey for good book say when you even comot for that position anytime you dey call dem mention your name go be like open door anytime you come that community you no go carry escort because everybody na your escort you no go dey come your community say you dey fear you come carry bulletproof motor because everybody na your bulletproof you no go need escort everybody na your escort you no go need iron door for your door and high fence for your compound because you free to come anytime and go anytime why the people get you for good record they no go allow even the mosquito for the community even mosquito for the community go dey respect you because you know say na this man na our man na wetin una no know be that good wey you do work when you work man no call am good work when you work for your community during your time e go ever bring you for good book for that community and e, e go bring peace of mind to you and your family e go bring promotion for you and your family because anytime dem mention your name dem no go ever relate am to evil na for good things and once your children after you don go your pikin dey come for another position for that community na one hand e go take get am with ease why you don already open the door because of your good works because the things wey una dey do wey una no dey know be say all these things people wey dey do gbojugboju when they dey power they dey lock door against their family their children and other people because anything wey relate to your side dem go say na that one wey first do us ebubo yeke na im brother be this na im papa be this na im pikin be this na im family member be this na im party be this you go block the road so my advice for us this morning empowerment na one of the opportunity when you go fit take elevate people for your community and your constituency for your state for your country elevate them eradicate poverty eradicate hunger e go even reduce crime empowerment go reduce crime e dey bring peace happiness to every community state or country reason why you dey hear say crime dey on the high side for so many states communities or countries na because of say The people no get wetin dem dey do and the government no care about them. some people know wetin dem suppose to do but they no get means to do am so out of frustration so many of them dey go do wetin they no suppose do and you dey hear say crime dey always dey on the high side for such places na one of the things wey we dey experience for our country na it be this if our government dey learn to actually do the right thing especially in the area of agric you go see say the state the community the country go be a better place for all of us. okay thank you very much for all that one uh, we go just uh, uh, sharp sharp enter our greek news platform before we out come comot for studio this morning um, ifc when we dey when the international finance corporation don partner with uh, microsoft on uh, sustainable agricultural agriculture for Africa. Uh, this one happened when they do that meeting, when they call COP 27 for Egypt. The Commissioner uh, for Agriculture say, Indon state plan to host memorable Lagos Food Festival. You see, the ten don they finish and uh, they organize what they call the food festival for Lagos State. This one they come from the commissioner, one of the commissioners for Lagos State, and um, eh, it could make we understand one thing when politicians they always use every opportunity now for campaign, and in a commissioner be under the present administration of uh, eh, Babangide sanwo Um, say the Lagos State Commissioner for Agriculture Abisola Olosanya Don has uh, reiterate plan for the Babajide Sanwo-Olu-led administration to hold an exciting but memorable Lagos Food Festival for residents and participants from across Africa in its 2022 edition. Uh, the festival, organized annually by the State Ministry of Agriculture, is an exhibition They say it's, eh, it's, an, it's an exhibition bringing an array of a variety of mouth watering seafood, mm. local and Africa uh, delicacies, fruit juice, drinks, and more to the event slated for Sunday, December 11 as, uh, at, at Muri Okunla Park, Victoria Island. When they do, um, you know, you know, say all those kind of programs, not to make politicians take that opportunity to campaign uh-huh. so na food we suppose dey showcase now abi na opportunity to showcase wetin you don make people uh, using us to start cooking food now in the public you know we don go beyond there already. i tell you na food be the na that mm-hmm. one dem dey talk so. Uh, dubai investment fund bet on india's agricultural technology sector That one, are one of the international news. Dubai say that they bet on Indian agricultural technology sector so that they will fit they use them, take they improve on their own uh, matter. Climate change will cause 22% dis- diseases in yield for Africa rain fed uh, agriculture why they always they talk about africa they go leave the europe where the for do climate change finish <laughs> eh they always they face us It eh, e good make we they try to counter all these things say eh, twenty-two percent of this matter it e no go affect africa you know they say because of the yield say go affect us but africans should stop using the same fertilizers when dey take dey destroy our earth let us use compost manure organic manure make we prepare our own fertilizer in different format and at the end of the thing we will be able to help change the narrative and disappoint this continent when they always they talk about africa africa africa climate change is not we are not the cause and god will go prevent them from becoming a problem to us however with the fake see corn still give out now I bring fake corn come here we the get original corn I bring fake one when oleyin go start for a stick and e go come be like say na dwarf e be if any human being be dwarf we go talk say no go fit play basketball but una go dey bring us dwarf crops wey no go fit play basketball for inside our stomach make una stop to dey dem dey destroy our health if una know say una why una no dey receive am if we export am back to una eh climate change now eh, yesterday we see for news say eh, britain dey suffer leather eh, snow when e even be say e dey draw to the point say go carry motor go put on top of sea you go think say you dey on top of land at the end when ice break you go <laughs> think the person go dey see himself for inside so all these ones na the things wey una cause by una sef africa has a very good environment make we leave africa like that let africa still be original africa yet una dey go steal our antiquity eh our things wey we dey call at wey una call antiquity now una dey put for una museum as wetin person suppose come see if africa na place when civilization no dey una for no dey tea for dis thing so to me i dey beg una our climate dey okay leave it for us don influence the climate climate will adjust itself and we have our own trees and vegetations to help turn our climate to become a better place well na dis ones we go take from the agric news platform o oh. madam ikekwa we go greet our people. make we waka comot this morning as di matter dey go yes my pipo na don hear wetin we talk this morning dem say na wetin person comot eye na im mate do pass am una go dey hear from us again my name still remain sandra ikekwa i salute una. ah yes my people i dey greet everybody today remember if you train a farmer you will eventually feed a nation. Until we go to hear ourselves again, I still be Lade Omoakao and I salute now. You can send your comment to us on zero zero nine five five four eight eight three one one or download our podcast by visiting our website www.informeradio.nigeria.com. Bye bye.